turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu rwanda muri ko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu karongi mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe muri uganda tukaba kuri, kuri voice of muhabura fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ikisoro wezi tata akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com na facebook yacu youtube instagram x kuri voa radiyo yacu muradukurikirana ikaze rero mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na diane nininahazwe
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika gende mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero nshuti bakunzi bacu muri isanga y'uno munsi nk'uko mwabibonye ku mbuga ngurukanabumenyi zacu twatumiye alfred oba mugenzi alfred oba mugenzi benshi bamuzi ku izina ryiwe reka tubyite ry'akazi ibyo asanzwe akora byo gutwenza kigingi yamenyekanye ku izina rya kigingi abatandukanye baramuzi arabatwenza biciye mu byo avuga biciye mu abasubiramwo biciye mu byo akora bitandukanye aza imbere mu bamenyekanye kandi bakunzwe cyane mu karere k'ibiyaga binini vya afurika bagize ivyo gutwenza umwuga ariko arakora ibiteramo bitandukanye irya nino yahora no muri leta zunze ubumwe za amerika yahora mu rwanda hari n'ibindi vyinshi ariko arakora irya nino ku isi kigingi wakoze cyane kuza muri muri isanga y'uno munsi twagutumiye
murakoze cyane nanjye kubona mwantumiye ndabashimiye cyane reka ngume ndakwita kigingi kuko ku mbuga ngurukanabumenyi aho nabicishije kuri facebook maze kuvuga ko twatumiye kigingi abatari bake bihutiye kurungika nimero zabo ngo tubahamagare ntitwara dukunda kuronka abakiri bato uh, bifuza kugira uruhara mu biganiro nk'ibi ariko ni benshi tubibaza ko tuza kuca tubahamagara bakakuvugisha baka barabyipfuza ariko umuntu rero gakigingi um, imbere ko tuja kuri akazi kawe wakoze ubandanya ukora umuntu yo kwibaza ati kubera iki kigingi ako kazina kavuye hehe niho notangurira
kigingi ni izina ryavuye navutse ndi umwana munini umwana munini cyane navukanye ibiro bitanu n'amagarama amajana atatu hanyuma rero kandi haba navutse nirabura cyane mukuru wanjye akaba we yari inzobe hanyuma rero ni umuwokere wanjye marume ariwe yaje rero kuraba kuturaba aho nari navukiye arabye rero muri kariya gatanda akabona uruhungu urwana rubyibushye cyane rwirabura niwe rero ati yabyaye kigingi irumva kigingi ku babizi n'abantu wasanga ari banini banini bakorera ku biduga byungurutse ibintu cyane cyane bija mu ntara reka n'amabisi aho bita abakonvoyeri bari icyo gihe babita ba kigingi kigingi riba riranagufashe rirakuguma ko gushika ugere mu bigero umenyekane kuko akazina kawe kamenyekanye izina wamenyekanye ku izina rya kigingi gusumba haba muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu rwanda ahandi no mu burundi ni izina waciye ukuruka avuga ati izina reka ndarigumane ku bw'umwuga riragushimisha kuva icyo gihe
yego ndiko ndakura ntaratangura iby'umwuga aho tugenda duhindura amashuri naranezerwa cyane kuko si uko nagumye ndi munini harageze igihe ndaba umwana nyine muto muto bivanye n'ibyo nakina inkino ibintu nyine basikete wasanga nagenda aho muto muto rero nagiye ndagabanuka naba kinyengi nyene munini ariko eh, muri quartier ikagumaho ariko hagera muri eh, hagera ku ishuri nkumva ndaryohewe rero ca ntangura kuza ndagwana nanje nti barinkure ko urabona hari abantu usanga bavuka bitwa ba bebe ba pusi ariko hagera igihe nyine ukumva yuko iryo zina ari n'ukuri ushaka ko ryukuva nuko nanjye byagenze rero ariko rero mu nyuma maze gutangura umwuga iryingi ryaciye riba izina nyene ry'umwuga kuko abantu bose bagira bati alfred ateka n'ikigingi ni ikigingi kuko urumva mu muryango ni ikigingi muri karitsiye ni ikigingi reka rero riguma ari iryo hanyuma kuko rya- ntaco ryari rintwaye nari ndarimenyereye kuva mu buto bwanje Mhm.
Yego.
nuko kigingi ah, ndaza guha akanya mm, abatwandikira bari bo babaza cyane benshi kuko ba- bavyifuje tukimara gushaka ifoto yawe ko twagutumiye reka tuje ku mirongo ya telefone tubakire ah, twakira aster aster ikaze ku ijwi ry'amerika
Ah, mwiriwe ego uherere ga aster
igoma muri Kongo uri igoma muri kongo ego twakuzaniye uno munsi kigingi muri muri isanga akabazo canke Yeah.
ico mubarira
Ya, ndamuramukije mutama obe alfred mugenzi
Ndakura- ndakuramukije cane nanje
muraho umeze neza
yego turashima kuri
ya ndabakunda ndabakunda amazi abwire ko ndabakunda
urakoze cane rwose.
muhezagirwe muhezagirwe mu kazi mukora hanyuma ikibazo
yego
muraheruka kuwusohora fishe ngo ntwenza nanje ariko twatangazwe n'ibiciro mwashyizeho
yego intumbero ni gut- ni gutwenza ababosi canke natwe ubwo batuba tuzogera igihe dushikiwe A- akabazo ka kabiri yego
muri mvukira y'intara ya bujumbura nanje niyo mvukamwo
yego cane
ngiye kuraba mw'ibi bihugu mwi- mw'ibi bihugu duhana imbibe u rwanda hama haba ama nka nko mu rwanda hari abagenzi ihuza kandi ikazamura impano
yego Nku- nk'umuntu twemera mu burundi muriko murakora iki namwe kugira muzamure impano mbega hoba hariho amaturu mwoba muriko murategura mu makomine mu mitumba hariya twavukiye nk'abantu dufite impano yo gutwenza natwe kugira dushobore kumenyekana natwe uwo mwuga uwo mwuga dufata nk'ugayitse utumenyekanishe kandi utubesheho cyangwa uwo bafite iyo mpano atararonka aho igaragariza iyo baronka ashiki kuko jewe iyo mpano ndayiyumvamwo nubwo ntararonka ubinkorera Mm. Ah, ah, Urakoze cane.
Aster eh, muri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mbanze ndagukosore gato ku ijwi rya Amerika ariho amajambo iyo twumva duca dushaka umurongo hirya ntihagira abo dukomeretsa uyu mwuga uvuga ngo ufata nk'ugayitse eh, ngira ngo kumbure muri kahise ariko unye iri mu myuga itunze abantu nk'ibihugu bigeze kure cyane byo byo abakora ibyo byo gutwenza baba bafite n'udufaranga dufatika rwose gusumba abatandukanye sibyo
na ca- na cane cane niyo mpamvu navuze nti Eh.
nimba nka abantu dufite iyo mpano kera twayibona nki- nk'ugayitse canke abantu bayifata nk'ubusazi Na- eh.
tuzoshikirwa ryari dufashijwe nabo bamaze kumenyekana bamaze kumenya agaciro kariko kugira natwe tuyikunde kandi tubone ko ari impano koko ishobora kubeshaho umuntu Mm, urakoze cyane ngaho igoma Aster
murakoze namwe ego kigingo ubanza unkundire nakire na sante trinite louis hamuce wishurira rimwe louis uratwumva nawe louis yagiye ego kigingi akabazo kavuye igoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo louis uratwumva yego louis urakora twumva mwenga bw'ivyuma mbwiye ko yagiye Um, kiginga ka utubazo rero tuvuye igoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubanza udusigurire iyo ntwenza nanje ni iki kuko yavuze ngo biri kuri afishe ni biki bizoba ryari bibere hehe ucuvuga n'ivyo vy'uburyo yavuga ati ni gutwenza ababosi gusa cane
So, urakoze reka ntangure mu ntango nkwenza nanje nibaza ko iki eh, iki- ikibazo ca kabiri eh, gishobora kuronkamo n'inyishu mu ca mbere ariko ndabisigura byose nkwenza nanje ni iciyumviro cavuye mu ntumbero y'uko noza ndakora ibiteramo bishobora guha akanya abari- abandi bafite iyo mpano Nigi- ni ibiteramo rero byatanzwe kuko urukurikirane nkwenza nanje n'urukurikirane rw'ibiteramo bitandukanye bikaba byatanguye mu mwaka uheze mu ntango z'umwaka uheze aho nagize nti eh, uko abandi tubona hariho gen z abandi tubona he bari inde za churchill muri kenya n'ahandi ati danje kuko igitaramo nari nsanzwe mfise ni igitaramo cyitwa kigingi sama comedy Mhm.
eh, ariko rero nkagira nti eh, nwenza nanje izobije akazoba ari akaryo ko gushobora eh, guhereza rero babandi bafite impano byaratanguye rero turakora tugeze ku giteramo ca gatanu iki ni ca gatanu kizoba kibaye eh, hanyuma rero muri ivyo biteramo urwo rukurikirane rw'ibiteramo nagiye nkorera mu bunywero butandukanye ahantu hato hato ahantu hato hato aho eh, abantu navuga nti reka aba ba- urwaruka rugitangura ndagwegereza abantu bake bake ntidufate eh, nka kurya tugira bijya biteramo binini biba muci Eh, nkaza rero ndimuka kandi bika- bikanorohera wa mwana ava mu yindi quartier kuja gukinira abandi kubona abandi kugira dushobore kuza turaba- turaba- turabamenyereza ivyo bita public ni ukuvuga abantu baba- babakurikirana
Mhm.
nuko rero byagenze igitaramo cya mbere cyarabaye dukora ibitaramo bigera kuri bitanu mu mwaka bigera kuri bitanu mu mwaka wa bibiri bibiri na mirongo ibiri na gatatu hanyuma eh, mu mpera z'umwaka niho rero abantu benshi bambarira bati "Kigi, urakora igitaramo muci eh, bira- biratugora eh, haba hari abantu benshi hari ah, ababa bifuza kuja kuba kwicara neza kuronka ubakira urabona ahandi ndabicarika hakujya ko mu ishuri intebe nyinshi cyane Mm.
ati rero uratwiyumvira natwe abo bita aba vips niko niko nobibyita Mm.
nirumva benshi usanga banashaka ari n'abantu bakuze bagira bati ni ukuri jewe hajya kuri hajya mukorera ndahadepoza abana ni ukuri nta eh, sinoronka kungene nza ndahaguruka nja kwirondera iconywa niki Mhm.
nuko rero twabikoze twe turakora igitaramo cya mbere cyabaye mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze itariki cumi n'icenda kibera eh, mu bunywero bwitwa restaurant yitwa belvedere Mhm.
aho rero cyabaye igitaramo cyiza cyane n'ikibanza kiradukehana abantu rero baridoga benshi baravuga bati ni ukuri ati eh, ati turasabye eh, ati hanyuma urakorera ahantu hagutse urakorera ahantu hameze neza ati twabuze ukungene tuza kandi twabyifuza na cyane cyane n'abavuye hanze bagira bati urabona wowe wakoze muci twe twari mu buzi ngaha mu mahanga Mm.
rero nuko iyo- aho ndiko nsigura ntwenza nanje eh, aho ya- ya- yazananye hanyuma rero eh, nkaca nja ku kibazo rero yabajije ati mbega none ko twabonye amahera dukubitwa dukubitwa n'inkuba nangahe mbega Eh, eh,
eh, amafaranga kwinjira n'ibihumbi amajana abiri hanyuma umuntu akaronka icyo bita buffet ni ukuvuga ke agafungura neza safa bimwe bita mu kirundi ngo kwiyarurira eh.
Ai, umva, muri resitora nziza bateka ibifungwa vyiza Mhm.
hanyuma ikinyobwa ariko akigurira aboye ni muhanda umuwundi muhanda hariho vvip kuko nasanze bose bahari nabo ba- ba- ba- basabwa eh, nabo nyene ni abantu batanu baja ku meza imwe bagatanga miliyoni zibiri ni ukuvuga ni ni nk'amajana ane nyene hanyuma ariko bakaba bafise ne- bagafungura kwa kundi nyene bakaronswa na ni- n'ikinyobwa ki- eh, ngaha dukunda gucokoza ngo impabwa abantu champagne Eh.
rero ivyo byose ni- ni mu ntumbero y'uko jewe sinashatse ku- ku- kugira sinashatse ku- kuzimba abantu ariko nyabuna tubiterwa tubiterwa n'ibibazo bitandukanye byinshi Mm.
hano mu bihugu byacu bya afurika turafite ikibazo ca eh, kubura soutien ni ukuvuga kubura abadu- Abashigikira.
abadushigikira mu kinyarwanda nibo bafite eh, mu kirundi tubyita abadufata mu mugongo mu kinyarwanda bavuga- bavuga ngo abaterankunga Mm.
Eh, ngaha hari rero mu bihugu byacu no ngaha iwacu ni ikibazo gikomeye cyane kubona ishyirahamwe rya mbere rikome- rikomeye mu gihugu dukora ibiteramo ugasanga ntibadushika ariko rero twebwe twavuze uti imana yaraduhezagiye eh, turiko tura- turahamagara dushaka gukuza komedi kugira badutumira mu bindi bihugu natwe komedi ntitwame tuko dutumira ba bandi nyene dutumire abandi bamaze kuruge- kugera ku rugezo rwo hejuru abarundi babone abandi aho ba- aho babi- babigejeje hanyuma rero ibyo byose twari hari mu cyizere y'uko abantu bazodufata mu mugongo ariko urabizi ko bitoroshe ntibigenda bikurikira eh, hari abatubwira ngo muratubwira intango eh, umwaka ugitangura ngo muratubwira ibitaramo muzokora tubi- ngo tubyandike amara kubibabwira ariko umwaka ugeze ngo urabona ibintu bya- byaragoranye ngo nta budget ihari Mm.
rero urumva jewe maze kuzana uyu yanye- yambajije ikibazo ari muri goma maze kuzana umu artiste avu- aba mu gihugu cy'ubufaransa akaba akaba no muri congo benshi bazi yitwa herman amisi Mhm.
ni umu artiste ari ku rugero rwo hejuru afise agence internationale ni ukuvuga abamurabira ivy'akazi iri mu bufaransa afise eh, afata indege iyo ndege sinamwicara- sinamwicaza aho nshaka afata business class muzi n'amafaranga tukayariha mu madevise mu madolari muzi n'amafaranga ukungene bimeze ngaha mu gihugu iwacu ayo mafaranga y'agaciro hanyuma eh, akagira uwumuherekeza nkaza n'abatisite bavuye mu rwanda nkaza n'abatisite bavuye hatandukanye urumva nkarondera ikibanza cyiza kuko nzoba ndiko nakira ba bantu bataronse akaryo nk'uko nabivuze kuza muri mese ijya aye y'amafaranga ibihumbi bitanu Mm, kuri kandi ki- jewe Mhm.
uwo mvuga Mhm.
uti kuri wewe
ni kuri jewe nibaza yuko nta muntu azobura ndabira eh, aronsa akanya kuko ndakora ibiteramo bitandukanye Mm.
uno munsi niko nkora kino giteramo ca vvip ariko murazi neza yuko iyi ntwenza nanje irabandanya ku basanzwe bari mu burundi barabizi irabandanya iri ku rugero rumwe rutoyi igenda ihura isanga abantu mu bunywero butandukanye mu makartier nord mu makartier sud mu makartier yo mu bisagara hagati hose tukagenda ugasanga n'abantu batanga n'amafaranga n'akadeparasema kabo ba jeune turabagirisha amarepetition bakagira ni ukuvuga mu kwezi kwa kabiri hari ntwenza nanje isanzwe mu kwezi kwa gatanu hari mu- ku ipasika hari Ntwe- ntwenza nanje mu kwezi kwi- mu- eh, mu kwezi kwa gatanu kw'indwi tuca twitegurira kigingi sama tuvuye muri kigingi sama eh, ataho twagiye nk'ubu nk'ibyabaye nkaza muri amerika ataho twagiye hagati y'ukwezi kw'icumi na kabiri imbere ko ngaruka muri bimwe bya vip hamwe na kigingi ijya y'umuci ndashyiraho iyindi ntwenza nanje mu yindi kati itandukanye aho abantu usanga bariha bibiri bitatu ugasanga abantu baraja baraza kudu bakatubona natwe kandi bakabona n'izo mpano zindi zose Mhm.
Uwifuza None rero Gakigi.
nawe- yego Kabiri.
wewe urumva nkwenza nkanje nk'ingene ndavyumvise ni ibintu vya vip nko kubivuza miliyoni zibiri angahe A- aho uca Oya.
wumva abantu em?
ntwenza nanje ntwenza nanje naguciriyemo ntwenza nanje si vip Eh.
ahubwo irafise igisata ca vip kimwe kiba mu kwezi kw'icumi na kabiri ariko iguma yitwa ntwenza nanje ariko hagati mu mwaka haba ama ntwenza nanje Atandukanye.
amaedisiyo ashika kuri atanu yego reka tuje muri iyo ntwenza nanje y'aba vip urumva nka nk'imiliyoni zibiri eh, umuntu aba afise umufuko ufatika ni ukuvuga ko hara- urasangamo n'abategetsi batandukanye kandi nk'ingene je nakonye ngaha washington uri kuradutwenza natwe waratuvuga tu- tukitwengera tukihorera mugabo yego iyo ubaki- iyo ubakinye ko nta bibazo biheza bikaguteza abo bantu baba vip uri kuratwenza nk'ubu ejo ugaca Eh, wumva eh.
ati wowe ka kantu wavuze kari gakenewe hari ibibazo biguteza canke barabifata barabitahura ko kigingi aba yibereye mu kazi gusa ariko aratwenza ata kindi
hari ibibazo by'intango jewe maze imyaka igera ku myaka cumi n'ibiri Mhm.
ubu ngi- ndiko nja mu mwaka wa cumi na gatatu Mm.
nimba ntihenze Eh.
rero eh, ni ibintu twa- twa- twabonye n'ukuri tugitangura eh, tuba ma- maladwa ni ibintu bishika umuntu kuko ntaho twabyize ni impano imana iguha hanyuma ukakura iyo mpano uga- ukayikura kubigirira ku buntu cyangwa kubigirira abantu bagenzi inshuti ukabishyira ahagaragara n'abandi bantu bose bakabinezerererwa rero byarabaye kera n'ukuri sinokubesha gusa eh, nk'abo dusanzwe dukorana nk'abo ba jeune eh, nabo nyene urumva birabashikira ibyadushikiye natwe akavuga ikintu kitavugwa kuko umuco w'ikirundi uragoye umuco wa- ukaba wanashaka muri bino bihugu byacu hari ibyo bita amatabu ibintu bitavugwa ugasanga bivugiye aho ugasanga inkuru yagerageje mu bagenzi hari ijambo yakoresheje mu bagenzi ryo- ryorengana ariko mu bantu bakuze ugasanga ni ibyo rero nicyo gituma tugira amahu- amahugura tukagira amarepetition tukababwira ati ego aha ntibahavuga gutya bahavuga uku eh, ibi iye ushaka nko kuvuga iki ushaka nko gutera inkuru ijanye ni n'ibi urashobora kuvuga icicazo utavuze bijya bindi ntavuze Mhm.
ati haye nk'umupfasoni bahita mu gikiriza ntuvuga gutya urumva ni ni ni ni ni, ni, ni processus ndende kuko tukagenda tu- duhanahana ni- nta byigwa tubaha ni ni kuba ni expert par experience Mhm.
ni ku byo tuba twarabonye kandi Ariko, biranabatwenza akenshi mpora ndaba n'ivyo uvuga biranabatwenza bisigura ko eh, message w'icuba ushaka gukora uba wagikoze uba watwengeje abantu yego abantu abarundi n'abantu ba mbere bumva barumva ati yashaka kuvuga iki yanse ku- eh, ariko ashimye kuvuga iki yego rero eh, kumenya abantu dukorera ko twe turi abazungu hanyuma rero tugaca tubaha ibi bintu byiyubashe byisoneye ego ni ibyo rero ndahamagariye uwo yari goma karibu cane n'ejo tuzokora igitaramo mu kwezi kw'icumi na kabiri mu kwezi kwa nako kwa kabiri guma bihari kandi ku bantu bose ariko muri kano kanya nkuko nabigize mu kwezi kw'icumi na kabiri ndagitegurira abo bantu badashobora kuza muri ivyo bitaramo bito bito hanyuma ba bandi nabo tukabandanya n'ibindi ego nuko bimeze urakoze cane usubiye ku mirongo ya telefone louis uratwumva louis uriko uratwumva
ndabumva Eh, uhereye ga louis
mwiriwe neza diane mwiriwe nawe wiriwe aho uherereye hama akabazo kwa kigingi Ah, jewe ndi mu ntara ya kirundo Mhm.
mfise utubazo tubiri nshaka kubaza kiringa Mhm.
bakoze Eh, akaba- akabazo ka mbere jewe Yego.
uko nakuze nakuze numva kigingi kigingi ako nsindigera ndamubona mu ntara ya kirundo twebwe yego yoba dushinga mu bantu yoza gutwenza mu ntara ya kirundo iwacu ubona akabazo ka Yego.
mbere akabazo ka Murakoze.
kabiri
yego kado muranyumva Mm, turiko turakumva bandanya
Eh, akabazo ka kabiri nk'umuntu yoba afite impano yo ku- yo- yo gutwenza yoshobora koriyanta umuntu ahantu yoyi- yoyigaragariza
yego mutwa tubazo nari mfise murakoze Mm, urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu kirundo Ah, cenakira na sebastien gutyo kigingi aze kwisha utubazo twa Se- sebastien na louis icarimwe sebastien uratwumva nawe sebastien
Hello?
Ah, kwizera uratwumva ni kwizera sebastien uratwumva
yego e, aho uherereye hama akabazo kwa kigingi
Eh, ngewe banyitwa kwizera sebastien Mhm,
merereye mu gihugu cy'u rwanda mm,
ariko nkaba ndi umurundi yego
Eh, ngewe uwo munyagwenya ntabwo nari mbwigere mwumva na n'ubu nanjye natumwe no kuba namubonye ndavatereka nanjye nifatanya n'abarundi bagenzi banjye babashe kuba na- nabaganiriza Mm,
Eh, mhm. hama ikibazo
ikibazo nashaka kubaza Mhm.
Hello?
wi turakumva
ati ikibazo nashaka kubaza eh, uwo muntu araza kudusetsa tumwumve
ushaka ku- ushaka wagusetse agutwenze Eh, reka Yego turaza kugira nye nawe ndamukurikirane njyewe bitewe nuko ntaramwumva reka reka turaza kumusaba aze kuraba ntaza kubura katamo ndamwizeye
Eh, urakoze urakoze ugira umunsi mwiza sebastien
yego na murakoze Eh, kiginge akabazo ka luwi mu kirundo hariho akabazo ya- yaciye anabaza na na na na, na a- Aster yari yabaje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ingene wofasha abantu nitwaye twakamwishucu twishura rimwe
yego urumva bon ngerageje kwishyura ku ku kibazo ca uyu ari mu kirundo yabajije ngo ni kubera iki eh, utwoza mu kirundo natwe aratwiyumvira jewe eh, ibintu byose ndabikora eh, bivanye n'uburyo umuntu aba afite Na- ngaruka kuri ca kibazo nyine kivuga giti eh, hari bi- abatadufata mu mugongo kuko eh, bino bikorwa ni ibikorwa bisaba uburyo bwinshi eh, ni ibikorwa bisaba gufata ingendo ukaduga ugategura aho hantu hari igihe hataba hariho ugategura ibi- ibyuma ukoresha ukaduga n'abafata amasanamu ego ibyo byose rero ni ibintu twagiye dukora mu myaka bibiri na cumi na kane cumi na gatanu cumi na gatandatu twaragize turavuga duti reka dutangurire mu ntara ya gitega ibyo byose tugakoresha uburyo buba bwavuye mu biteramo bindi urumva tugakora ibiteramo hagize amahera arenga ko umuntu ntakaca ashoka nyine anezerwa rwose ahubwo tukavuga duti reka tuyidugane guhera muri bibiri na cumi na gatatu naraduganye komedi turakora eh, mu ntara za- mu ntara ya gitega eh, mu nyuma turaja ingozi turakora ibiteramo mu nyuma tuhava tuja mu rumonge ariko rero aho hose kwari- hari mu cyizere y'uko hogira amashyirahamwe atagira aho ah, atagira eh, aho yegamiye ibyo bita ama ONG yo tukaya- tukayitura tukababwira tuti twebwe turafite abantu dushobora kwegeranya twebwe n'ubu ngira ko mpamagarira no kuri saba nk'akamba turafise eh, abantu turashobora kurasamba abantu turafite kapasite yo gutanga un message ubutumwa gushikiriza ubutumwa biciye muri ibi bidukora rero gushika kuri ino saha nta baratwizera ngo tu- dukorane kuko eh, usanga biravuna usanga bivuna niho rero urumva bitagiye bibandanya kuko eh, intego canke umugambi kwari uko tubishitsa mu ntara zose twari tumaze kugera igiteramo tugira ibiteramo bitatu ni ukuvuga uretse bujumbura tukagira Gite- ngozi gitega tugahereza mu rumonge hari abantu nk'uko babivuze wowe uri mu kirundo hari abamaze kuba insaba bari mu rutana hari abamaze kuba insaba bari eh, mu ntara zitandukanye ni ukuri vrema eh, uburyo bubonetse natwe tuba tubyifuza kugira tuhakure na za mpano zindi kuko iyo ngiye ingozi barandangira eh, u- umuntu a- abatwenza tukaganira nkamuhereza mikoro ngiye mu gitega uko nyene ababizi barabizi mu myaka yahera eh, umwana mutoyi imana ya- yihamagariye yitwa kacamani kacamani yitavye imana tumaze kumu- kumushira kuri sene tukamuhe eh, tukamu abantu baratangura baramumenya ibujumbura ndamuzana kuri meze des officier rero ahantu hose umuntu aba agiye ntituza tuje gukora ngo tweje tuze kwerekana ibitangaza ariko nyabuna ni ni ibyo mu gifaransa bisa detection de talent numva turaza tukaraba abantu tukabaza abantu ati murandangira umuntu noneho benshi baba bamaze kubyumva ku maradiyo lokal ku maradiyo asanzwe asamiranira aho hantu tuba tugiye bakaza tukashika ku minsi ya gatatu igitaramo kiba kuwa gatandatu kugira tubereke ukuntu twobigira ibyo tuzi tubibasangize ibyo bazi babitwereke Eh, rero urumva nuko oye eh, rero uwo rero ya- yarangije abaza ikibazo ati ati none eh, umuntu ashaka kugaragaza nuko nuko eh, bisaba kwigora kuko nakubwiye yuko uburyo butaratwo- two- eh, butaratworohera atawe dukorana dukoresha uburyo bwacu bisaba kigoro ukagasimbira ibujumbura uronse akanya naho utobuje muri ivyo vy'ibiteramo ariko tukagenda tuvuganye hanyuma komisa n'ejo ugashobora ku- tukarondera uburyo ukungene tukuzana kuko twabonye ko ufite iyo mpano twabonye yuko ubikunda eh, akenshi turasaba abadufasha bake bake ugasanga aho gatike turakarishe hari abava igitega bakaza ariko ibyo kudepurasa rero igiteramo ibyo kunguruza igiteramo twinjana mu zindi ntara nibyo bitaratwose ego Mm.
kubera uburyo nibuka Yego.
ko nagerageje kwishyura ego wakoze Ah, twakire na moses eh, kundi murongo wa telefone moses ikaze ku ijuru ry'amerika
Eh, ndabashuje mwese kijingi ndamuramukije
amahoro cyane ni eh, nitwa rukundo moses ndi kamara muri uganda Ah, Uganda, kijingi ah, ikibazo mufitiye
ego ubundi nsanze twumva abanyarwenya benshi cyane hano muri afurika no hanze yaho Ah, iyo bakora content yabo bakunze gushyiramo ibintu byo gusebya ah, character assassination ku ego ruhande rwawe ku ruhande rwawe n'iki wakora kugira ngo ah, iryo sebanya ah, muri mu- mu rwenya ah, Yego.
abantu barireke abanyarwenya
gusebya eh, ba- uvuze ngo bakora iki bakora iki mu- uko umaze kubibona
Ah, iyo bakora komedi yabo especially stand up Yego.
comedians eh,
ego eh, barasebanya like character assassination igwa- gusebya bagenzi babo n'aba- n'abandi bantu mbese ah, n'abandi bantu eh, individually ego ego eh, ah, ura- ura- ura- urabisobanukiwe
Guse- ndabyumva ndabyumva Mm.
ndaza kwisi ndaza kugerageza kwishyura ariko ninihega Aha.
ntibaza kungarura ikindi i- ikindi
yego ah, ni, ni inspiration yo kugira ngo ube comedian wayikuye hehe wowe ku- wowe ku bwawe Mm, ego icyaguteye icyaguteye ishema kugira ngo ube comedian mhm.
ego eh, ni nibyo bibazo mufitiye
ego urakoze cyane urakoze ngaho kampala ah, deni Eh.
yego kiginga akabazo ka uganda muri kampala
akabazo ka mbere yavuze ati kubera iki aba- aba- abanyagwenya kenshi n'iyo bariko barakora ibiteramo bagira ibyo gusebya Mhm.
ibyo gusebya no kuvuga ugasanga twati bariko bakorera ku bintu by'uwundi muntu yavuze bagerageza kumu eh, kumwinjirira novuga kumwinjirira n'amaterime ngaha mu gisagara bujumbura sinzi ko abantu baza kubyumva yego ariko mu bisanzwe eh, ibintu bya komedi umuntu wese agira uko abitahura sibyo ndabizi neza ko hari abantu usanga bakomeye mu bafaransa nibo babyise ngo komedi urbaine ni ukuvuga abantu usanga akenshi agira impano yo gu- yo gukorera ku muntu agakorera ku muntu abonye muri sare aga- akamuhera ku kirato amusebya mu kinyarwanda ariko bavuga mu kirundi babyita gucukiza amucokoza akenshi ubona ashaka ugasanga eh, uwo muntu ntibanazinanye ariko ari yamukoreye ko rwose yagize gutya abantu ariko byabatengeje urazi ibita- ibitariko bikura biraba wewe biratwenza biri ku wundi Mm.
ibyo oye rero hari abantu bafite iyo ngabirano ariko eh, ni- ni- nayo nyine niyo gutumbereza kuko abantu baba baje kureba ibiteramo sa- abantu bose ntibabyakira kumwe cyane cyane rero tweho ngaha aye muri afurika ari umwuga ukiri mushasha yego ugasanga rero umuntu uramuvuze uriko urashaka kugira gutya ugasanga bimu- ab- biramubabaje cyane biramukozeko ibyo rero biri muri bimwe byaratubaye ko tugitangura hari abapeti fureri biriko biraba ngaha n'uburero ndabufite ni bwinshi cyane aho usanga umuntu yatatse nde yatatse umuntu yicaye imbere muri pibiko urabona ibiteramo byanje bizamo abantu ibihumbi umunani haba hari abantu benshi ugasanga rero ibyo yateguye uriko urakina uciye ubona umuntu umwibutse ko inkuru ariko iyo nkuru hari nabyo ba- abataba ari nziza cyangwa baramubesheye nibaza ko ari ibyo byo gusebya ibyo byose rero ni ibintu turwana ni ibintu n'abandi bose babikora ni ukuraba mu bihugu biri mu bihugu byacu umuntu aba yaje ukamenya ukungene hari ibihugu ndabizi bobo eh, usanga ataco bibwiye umuntu ugasanga n'abantu bamaze kuguruka mu mutwe eh, eh, ikintu cyose womuvuga ko arazi ko utamuzi arazi ko ataco mupfa ariko nk'ibihugu byacu bito bito nk'ibi bya bujumbura aho umuntu wese inkuru yose uba yizi ndagerageza vraiment turagerageza twese tuvuga ngo ngo na- ngo ni abandi gusa turagira ati "Ah, hageze eh, ana, kirazira kwataka umuntu muri vie prive kirazira kwinjira umuntu ariko agacagaruka icyo yavuze kijanye n'ibi n'ibi bya abantu usanga bagira eh, commentaire nk'aba nk'aba artiste aba aba humoriste aba com- aba- abagira stand up abakomedian basanga hari ikintu cavuzwe cavuzwe n'umudepite runaka Eh, ariko ugasanga abantu ntiba- ntaco bagomba kuvuga ko Eh, ntaco bitwaye yuko umuntu yokizana suzi no perform ni ukuvuga twebwe abakomediye dushobora kubona ikintu ariko tukakirabira mu yindi angle mu yindi mfuruka atari ibyo abantu bose bumvise ku iradiyo kubwira ko ivemo inkuru ariko harimo na message ibyo rero si- si- sinibaza ko novyita gusebya ahubwo ni ubuhanga bukomeye cyane aho twagiye tubibona abantu baka- hakavugwa ibi ariko ugasanga umuntu ara- abikuyemo inkuru ndaguhe nk'akarorero ga- gatoya diane nibaza ko ariko aranyumva ego ariko Eh, muri kano kanya murabizi ibihe duciyemo muri afurika aho twabaye sekuwe ni- ni- ni- n'inkuru yabese muri gine gine eh, umuntu nyene ye- yerekanye ama- amareresi yagaragaye baratazara
baratazara ni Eh.
ukuvuga nk'umuntu akoze kuri baratazara Eh, baratazara ntamuzi Eh, sibyo mm.
kandi isura yasebeje ibyagaragaye biba byaragaragaye amukoreye ko rero aka- agakora akantu akavuga ati baratazaro ati iki akamenya ukungene abi- abirungika ariko tuta atari uku- atari ugushigikira ibyo yakoze ariko nyabuna ari ugu- ari ugushaka gute- gutwenza abantu biciye muri bijya abasigira message kumenya ati muraraba neza mu ivyo bintu muza murakora muri eh, urumva nk'ibyo akenshi aba ari sujet d'actualité umuntu akinye kuri ku ntsinzi ya donald trump ni bimwe bikorwa ku isi umuntu akinye ku ku muntu yavuze yagize disikuru ku bari- ku birabure usanga byakoze kuri iyo sosiyete Eh, urumva nitwo kwama tuvuga bya bindi nyene biryoshe ariko hari igihe ukora ikintu kugira ugarure wereke umuntu ati biriya bintu margare ko na sosiyete itabivuga baba bakeneye umuntu abibavugira ugaza usanga ni ibintu bigize impact kuri sosiyete ivyo rero sinobishira mu gusevya ariko hari ibindi navyo yavuze eh, nibaza ko arivyo ndiko ndishura ivyo bijanye no kuvuga ngo umuntu ukamwifatira mu gahanga yigo ukavuga ati kungene wambaye uwo mugore mwicaranye ntimuberanye eh, kamera ziri ngaho ivyo ni ibintu vraiment ngaha muri afurika ntiturabitahura ni kugerageza tukaza turagira kuko ahandi bo baramaze kubyumva baba bagira bati uyu ariko yicara amafaranga ndamukunda uko Yego.
aramaze no kubikorera abandi akabitahura yego Mm, hari akabazo ko Sinzi ko- kumenya ego wamwishuye neza cyane muri uganda yatahuye hari akabandi kabazo baze aha- aho wabivanye byo gutwenza iyo mpano yawe ari ku nkundira imbere ko ukicira ko mbanze nakire ah, deni kundi murongo wa telefone kugira ngo ntitumutevye deni ikaze ku ijuru rya amerika I- yagiye ego kigingi hama ngo ivyo gutwenza wabivanye hehe
jewe eh, navutse ne- ndi umwana munini ko nabivuze nkavuka mvuga amajambo menshi kuko urumva eh, ibikorwa by'amaguru ntabyo nakora eh, kandi navutse mfite n'amakaposho manini bagomba kunshirako ama- amasima Mm.
banze kwisima n'umwana muto cane ndayimarana eh, presque umwaka rero ni ingabirano imana yampaye ndi umuntu avuga cane ni umuntu nakuze mvuga hanyuma ndiko ndakura nagiye mu biteramo na- nagiye nkunda ku- kubana n'abantu cane nabaye umusukuti cane imyaka myinshi cane mu buto bwanje ka mbere n'abavyeyi banje rimwe rimwe ntibya- ntibanabikunda kuko mu ishuri ntibyagiye bi- eh, bimbera byiza kuko nari umuntu atwagwa rwose Eh, ico gihe rero abavyeyi baravuga ko ari ugusamara baravuga ko ari- arasamazwa ni- n'ibintu vy'imihari arasamazwa na basikete narakinye muri eh, shampiyona ya basikete ngaha i bujumbura narakinye muri eh, troisième division football mu nyakabiga muri solidarité troisième division ya ya football ngaha i burundi ivyo byose urumva uri umwana eh, ugomba kwiga amashuri utanguye mu w'indwi muri bisaba kuruhuka ubwira uhava usubiramwo bikagenda bingora hanyuma rero ivyo byose ariko aho hantu hose naca naba n'umuntu ashobora ashwanutse avuga amajambo menshi ikintu ndakibonye ndagifata indirimbo ndayumvise rimwe ndayifa rero ni impano namanye abantu bikabatangaza ukungira umwana mutoyi rero maze gukura rero bimwe byagiye byoroha bivanye n'uko urumva akazi eh, ntikanyorohera nari nize nari umu electromecanicien ariko abantu bakaba banzi aho nakuriye hanyuma rero ubuzima bugera kugorana ariko aho hose nkavuga nti bizogenda neza bizogenda neza no rero umunsi umwe rero eh, na- nabona yuko ibintu nabigira mwuga ukungene byagiye kugenda hari hasanzwe twari dutangiye kubona twari dutangiye kubona abakomediyen icyo gihe haboneka amasede y'abakomediyen bavuye mu gihugu cy'ubufaransa cyane cyane nibo twari abakungaha twe turi mu gihugu cya- kivuga ururimi rw'igifaransa Mm.
ariko uwitwa gadel male tukamuraba akantwenza rwose naramwibonamo cyane hanyuma minsi yose nkama ndiko namuraba ku mugoroba icyo gihe nari nakora akazi k'ubukameramani ari umukameramani niho rero abagenzi nkabatwenza rwose umugenzi umwe rero novuga imana yamuciyemo aramba ni ukuri ibi bitari kutobikora atangura aduhamagara mu rugo iwe agatumira abantu je nkibaza ngo ni urubanza rwabaye kumbe ariko ashaka kunkuramo ubwoba ko nari mfite n'iyo complexe yuko amashuri yangoye sinatwenza n'importe ki Mm.
tutazi nanjye nta jambo banyumva Waca ntabwo wihorera.
kubikora gutyo Mm.
ego ntabwo kubikora gutyo Eh, aho hari muri bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na kabiri rero ibyo kuja mu rugo rw'umuntu birateba birasendwa wa wundi amaze kugira kugira ubukwa kubaka urugo rwiwe aranyereka ati byarashobotse dutangura mu kabari ka mbere rero twatanguye ari abantu b'abagenzi nk'uko nyene Hamwe mu- Hanyuma hamwe- mu nyuma- hamwe muri hamwe mu kabondo kwaba ahitwa gute Yego, imbere muri ya la Reine, Mm, akabari imbere ya radiyo televiziyo y'igihugu mhm.
hari hari ubunywero bwitwa la rene buzwi cyane ku ku bantu ba- bazi nyine yuko hegereye igihugu radiyo y'igihugu abamenyeshamakuru barakunda barakunda kwaca kwivuna umusase Mm.
rero niyo nahereye ni uko byatanguye umuryango ntiwabitahura uncle prince james umubyeyi umwe yari umu- umubyeyi wanje mama w'iwanje yaravuga tugiye ko amenyo y'abatwenzi enda mbe n'inda azokumviriza kibondo we ko amashuri yanakunaniye ibyo bintu woza kuvuga utwenza abantu byakundiye rero iyo complex kaguma eh, ariko ndagwana kuko bwari ubuzima nyene eh, bwari ubuzima nyene ndiko ndaraba ico gihe twari tw- turarondera n'ivyo kuja hanze hamwe nyene ubona ati aha nta nta gahunda ndiko ndabona ariko biratangura dutangurana abantu mirongo itanu kandi nakora weekend minsi yose ama weekend yose uko imana yayanditse vanderedi samedi vanderedi samedi ngira narabihejeje urumva Mm.
hanyuma rero abantu rero batangura kugwira birarengera abantu nzi kuko bwa mbere hinjiye umuntu ntazi nashamvuga nturiya muntu ari- ariko arangora bakankuramo ubwo ati birengere yicaye hari inyuma mu nyuma rero barateba baraba amajana abiri amajana atatu turengera turengera intuze eh, turengera ubwubare buto buto niho kwiyumvira gukora kigingi sama comedy kubera igomba kubera muci ahantu abantu bisanzura ari benshi cyane Mhm. urakoze cyane uraza kutubwira eh, nimba byarakoreye urwo rugendo umva mama yarakubwira ati ibintu uri kurakora nyamara eh, uwunye arabyishimiye Ku- kuvaho kuri la reine ukagera washington dc utwenza ba bantu b'abategetsi nabonye watwengeje muri ya sare igihe waza ngaho washington dc mu birigi nuko muri canada umubyeyi wawe abibona gute uciye muri ruriya rugendo ukarinda ushika kuma kuri iyi ntambwe ugeze ku gakigi
umubyeyi wanje nibaza ko afite temoignage ikomeye afite inka ikomeye cyane kuri jewe kuko eh, yara- yarabonye yarabonye yuko eh, imana imana icyo yaguteguriye nta muntu n'umwe ashobora guhindura kandi uko twebwe abantu twiyumvira ibintu bigo- ngo big- uko bigomba kugenda si uko jewe eh, niravye ukungene meze ibyo nkora ibyo nkina ndi eh, ibyo nagiye ncamwo ibyo nagiye ncamwo petetre eh, ariko si uguhamagarira urwaruka ngo ntirukunda ishuri Mm.
kuko na jewe ndafise umwana kandi ubu nifuza ko yokwiga arenze aho nagejeje ariko ibyo nagiye ncamwo kuko imana yari yampaye iyo ngabirano yo kubifata nibyo ngenda nkina nagiye ncamo ubuzima butandukanye bwinshi nagiye ncamo ubuguruguru nabaye umunyamuhari nakoze ibintu bitandukanye ibyo byose rero ni ibintu ngira memoire idasanzwe akaba ari byo nkuramo inkuru ni ukuvuga rero ntaco ariko kibera ubusa mu mugambi w'imana nimba amashuri atari ntariko ndayakurikirana rwose ariko nkakurikirana umuhari nkakomera mu muhari nkakomera muri basikete ni ukuvuga ni kominote kuba mu makominote menshi kuba mu bantu benshi kumenya ukungene uvugana n'abantu uganira n'abantu ubana n'abantu ivyo rero nivyo biko biramfasha ubu uye bintungira umuryango kandi bingeza aho hose wavuze ntarinzi nkeza etesi kamenge yuko nzohava ndahashika murakoze cyane Yego.
twakire eric ku yundi murongo wa telefone eric ikaze ku ijuru rya amerika no muri muri isanga
yego mwiriwe neza twiriwe uhereye gaeri
jendi tanzania gisagara cya dasamu dar es salaam akabazo kawe
akabazo kanje nagomba kubaza uwo mutumire wacu Mm.
yego nagomba kumuramutsa ka- cyane kwanza mwiriwe
ego amahoro cane ndakuramukije
yego ni inkore
ni amahoro turashima
yego hama akabazo kanje kuri wewe
yego muba mumaze ku- muba mumaze gushika tanzaniya kangahe mu mwuga Tanzania.
wanyu ni umwuga kuba twenze ushatse kubaza ko hari igiteramo araza gukora muri tanzania ga eric Eh, eh, igiteramo eh mm.
eh, kigenge
Ah, uramaze kuja guteramisha abo muri tanzania
muri tanzania sindaje guteramishayo eh, ariko ndamaze guhamagara aba- abamukomedi wo muri tanzania mu bitaramo byanje ngaha kuko eh, nari hageze aho mbona yuko eh, ha- mu bantu bankurikirana abavuga ururimi rw'iswahili ngaho i bujumbura no kuri bagwiriye cyane baza mu bitaramo byanje rero natumiye umu- muri bibiri na cumi n'icyenda natumiye umu mc ni- nari nifuje gutumira uwitwa joti azwi cyane akunzwe cyane ariko ndamu Eh, uburyo ntibwankundira ntumira uwundi mu mc yitwa mc pilipili nawe akaba ari umukomedi Eh.
nyene akora ibyo i eh, Oxford Dar es Salaam.
Eh, hama jewe nta- nki dufate nk'impanuro kweri murakora benshi baraja muragiye mu za canada mu za amerika mu zahe ariko gerageza na twebwe abantu bari ngaha muri tanzania mudushikire hariho ibanga abantu bacu ba- bakwiye kumenya mwe kweri murakora kandi turabashima turabakurikirana cyane nka jewe ndi no kuva 2010
Yego.
Turi- turipfuza turi turi benshi turipfuza kubona umukomedi w'iwacu aza tukamu- tukamubona ariko kweri biragoye kumubona biragoye kabisa biragoye kandi turiho Reka rwose ndakwizere- igitaramo reka ndaku- turi reka benshi ndakuhe icyizere eh, hariho hariho abantu bari mu gihugu cya tanzania hariho abantu bari mu Eh.
gihugu cya tanzania boba bamaze kudu- ku- kunterefona hari abari muri zambia Eh, Eh, twe twaricaranye rero n'abakomedi ko turi mu runani rudasanzwe kandi dufite ubumwe abitwa ba mutima abitwa ba ildefonse gatura rukavuga eh, turavuga ati ibyo bihugu bitweke dufite amaviza manini yabisaba kosaba abarundi Eh.
bari hariya abatwara amakominoti ibyo bita imiryango y'abarundi isanga iri muri ibyo bihugu bakadufasha kubyerekeye Eh.
akadepurasoma natwe tukabakubita inkoni ngufi ariko nk'izo za zambiya eh, uganda eh, eh, eh, tanzania eh, tukagenda tugateramisha abarundi bari sema kuko nibaza ko atabinini bisaba ariko namwe bigasaba yuko muja hamwe mukatubwira byiza twubuse twangiye hamwe turabifuza muze rimwe muri batatu nko muri tanzania biroroshe dushobora kuza turi batatu canke bane ati ariko ako kadepulasema kugira natwe ntituvunike si ako kadepulasema mwe muza gushikira aha turafise aho murara turafise n'ukungene mwifuza ati eh, ati turaza kuronka n'agasoda aho rero bica byoroha cyane kuko tuba dufite abantu badutumira n'ibihugu je ntarajamwo ni ibihugu usanga ata muntu arantumira kuko biragoye kwitumira mu gihugu utabamwo ugenda urondera aho uhagarara urondera mikoro urondera iki. kenshi rero n'ibi- n'ibingenda na baruka baba bagiye hamwe bakavuga, reka tubibyaze umusaruro turishe ku muryango gusa dukuremo amahera y'itike hanyuma nawe nyine atahane umukate w'umwanzi yego urakoze uh, eric ngira watomokewe uh, itelefone yawe icyo eric kintu kweri Mm, Eric, tele- mugerageza muka- mugerageza mukagikora kubera dufate nko mu- nk'iyi tanzania ni nk'umuzi wa komedi ngaha mu- muri east africa kuko hari benshi Eric.
mukamenyana mugakorana n'ibi maze Eric.
kubona abo ba kicece bandi bazunguruka mu burundi kongo hehe natwe tukababara kubona atari iwacu natwe bazi Mm, no urakoze tukababara.
eric telefone yawe iko yatubaza mu matwi hariho imiyaga myinshi kigingi yatahuye ibyo umusabye ah, ah, ah, yakwijeje yuko bizokoreka mu minsi iri imbere urakoze ugire umunsi mwiza eric sibyo
Eh, yego namwe Yego.
muragize neza yego reka twakire mugisha nawe mugisha ikaze ku ijwi rya amerika
ego murakoze cyane Uhereye ga- ndaramukije rwose Eh.
ndaramukije utumire Mhm, uherereye
ndi umurundi eh, aherereye mu gihugu cya kenya Mm, kenya mwaraye muryohewe n'urunani
yego cyane cyane kabisa Mm.
Eh, hama ndaramukije kigingi cyane amahoro cyane ndakuramukije
amahoro rwose hama ni ukuvuga akabazo nari mfise kagomba kumera nka k'uyo muvandimwe ariko arasaba yuko mu kubateramisha muri tanzania natwe muri kenya turabayifuza cyane kubabona muje kuduteramisha abarundi tuba muri kenya byoduhimba hama akabazo mfise kavuga gutya eh, ku mpano mufise ku mpano mufise ni impano yigisha cyane i- irabamo inyigisho nyinshi iratwenza harabamo gutwenga cyane ariko n'inyigisho nyinshi tubonamwo none nta kuntu iyo mpano mwogerageza guhiga nk'ibyo bihugu muzarajamwo hirya no hino mukaronka nk'abadondera nk'abagwizatunga bashobora gufasha kugira ngo iyo mpano ikomezwe bibaye ngombwa yigishwe habeho amashuri yabyo ku buryo abana bariko barakura ba- bumva bafise iyo mpano bashobora kugira nabo i- ico bize ko hari ababigerageza mu ugasanga si impano yabo ariko hari abandi usanga ari impano yabo ariko ugasanga ntibafise ubakurikirana n'iki ariko yaba ishuri ryabyo turabona umengo byoba byiza cyane mutanguje nk'ishuri ry'u- ry'ibintu bya komedi ego sinzi urakoze ari ishoboka Eh, urakotse Yego.
reka kwishure ubwire umusi mwiza ngaho nayirobi eh, mugisha
ego murakoze namwe kiginga akabazo ka mugisha i nayirobi
ndagaruka nyine ku ushaka kuvuga bwa mbere ndagaruka kuri bijya yavuze narimejeje ku- kubwira ujya ari muri tanzania ni uko nyine nko muri kenya jewe muri bibiri na cumi n'indwi hari abantu bagombye kuntumira ariko eh, ntibyabaye bigikunda mu buganda uko nyine hari abantu bashatse kuntumira muri 2020 ariko ntibyakunda ariko ibyo byose eh, ni- tu- tuba tu- murantunga gatoyi ndahantu halo twizere kuri amahoro kiginga oya ni amahoro ni amahoro n'izo cyaba niha inki iruhande Twa- Jewe twa- yari twa- kwa- twari tugize ubwoba oya si jewe
Eh, Ejo, urumva, aha.
eh, Eh, eh.
turabyifuza cyane turabyifuza kuko umu artiste umuntu wese afite impano akoresha impano yiwe nta kintu ki- kiba kiryoshye nko gu- nko gusohoka nko gusohoka mu gihugu ukagenda kubona abarundi bene wanyu ukagenda gukinira abandi ugatembera ni ni ubwenge ni- biguha ubwenge bikaguha kubona ibizindi abandi bantu ukungene biyumvira ugataha muhira ukababwira ati mbega murazi hariya nasanze bimeze uku urumva rero ntawo byanka iyo aba abikunda ari- aba ari ibintu ngira chaque weekend buri ndwi noba ndiko nda- ndagenda cyangwa twaba turiko turagenda n'abandi ariko urumva ni ibintu bisaba impapuro bisaba uwo muntu akemera yuko afashe ibyo bita iyo risike akavuga ati genda muzanye yego agakashe kiwudu uburyo bwiwe asaba n'ubu hanyuma yego ariko tukizera yuko bizogenda biza buke buke turabyizeye Mhm.
nicyo gituma vraiment tuhamagarira abariko baratwumva bose ukaba uri kuratwumviriza uri muri kenya ukabuza abantu b'abarundi baba bafise nk'ubunywero cyangwa abantu basanzwe bategura ivyo bitaramo b'abarundi ni ukuri twebwe turabahaye ikaze eh, tuka- tukagira hama ku bijanye n'ico yariko aravuga eh, c'ishuri eh, ntibiba vyoroshe muri bino bihugu vyacu eh, dabord urumva jewe nka jewe abankundira abo tuganira eh, ikintu ca mbere nabanje gukora ni kubanza kumvisha yuko nta muntu uhagarika impano y'uwundi Mhm.
nta muntu eh, ahagarika impano y'uwundi dutegereza gukora mu runani ntitukabe nk'abaririmbyi eh, rimwe rimwe bihora bishika si bose ugasanga bari mu matiku atagira izina tweho turacari bato turi mu bihugu bikenye ahubwo dushire urunani hamwe tuje hamwe dufashanye Eh, nkabe- nkabereka yuko dutegereza gukorana gutyo ivyo rero bikazodufasha yuko ejo canke hirya y'ejo tugiye kudodora ahantu eh, bica byoroha kuko nta hantu na hamwe aya mashyirahamwe twebwe dufashwa n'aya mashyirahamwe mpuzamakungu canke amambasade biciye mu maporogaramu mu migambi basanzwe ba- batangamo uburyo kuturonsa abo bantu baza kutwiza kuko nibaza ko ishuri bi- bitoroshe nibaza ko muri Mm.
kano karere ntaho nzi hari ishuri ariko turonse rero abo baza kutwiza babizobereyemo eh, ivyo navyo bizobishikako si jewe nzohamagara umuntu ngo aze kunyiza jewe kigingo ya ni uko tubereka dutera aba turi kumwe eh, dufise abameze gutya kandi eh, tukabereka n'imice twarigabuye hariho ibintu by'intango tubanza gukora Mhm.
nk'ubuye hari umuntu yavuze ngo wo muri tanzania yavuze ngo ngo tanzania ngo ni cyo gihugu ngo nibaza kapitale yego muri komedi komedi yagiye uvuze komedi rero uba uvuze ibintu byinshi cyane eh, ariko twebwe jewe nka jewe mm, nifokasinga ku byo bita komedi teyatrale ni ukuvuga kuja imbere y'abantu ugafata mikoro Mhm.
ariko hariyo abitwa abakomedi muri ivyo vya tanzania usanga akoresha telefone akifata akavideo kakazunguruka abantu bagatwenga bagahwera ariko ugasanga kuja imbere y'abantu ntavyo ashoboye rero urumva nga aye ni ibyo turimo kubanza kumenya ati mbega aba- aba- abagira stand up ni ukuvuga aba- les humoristes baf- baja biproduza kuri sene ni bande hanyuma abandi nabo bazobereye mu bintu vy'amakamera nabo nyine kubera ngaha muri afurika tubita abakomedien ati nabo bofashwa gute tukigabura neza hanyuma rero ibyo byose twamara kubigira ko ataburyajya tugira tufite ikigega tu- tu- turi hamwe niho rero dushobora kugenda tukadodora ati ehera aba eh, ihuriro ry'aba- ry'aba- ry'abakomediye hanyuma tukeneye abatwiza aba n'aba n'aba kuko tugabuwe mu mice iyi n'iyi n'iyi hari abagenda imbere y'abantu bagatwenza hari abakora komedi ku matelefone aribyo bita ibyo by'amavidewo Mm.
Hari wewe abafite- wewe uyu unye uyu wo muri Nairobi we ya- ntiyanavuga mwebwe ahubwo yavuga mwebwe ngo muzane ishure ryigisha abandi kuvuga mushinge nka kigingi comedy school canke ibintu nk'ivyo riza ritwenza uwo mugambi Ah.
hari- eh hari ufise
nibaza yuko umuntu atanga icyo afise eh ibyo aho ngeza jewe ibyo maze gutanga ni ibinyene kuko sinoja kuroga abana b'igihugu ngo ne- no- nugurure ishuri ishuri ni ikintu kitoroshe mm.
ni ikintu bagira ngo baratanga uyu wa mbere bakajya mu wa kabiri hama bakarangiza jewe ntaho nabyize hari ibyo bita pedagoji ukungene wigisha abantu ibyo byose rero hari ababizobereyemo twe icyo dushobora gukora jewe icyo dushobora gukora ni ukugira urwo runani tukaja hamwe hama tugasaba ababish- ababishoboye kuko jewe murakoze ga.
sinuje gutanga improvisation Mm.
kuvuga ibinza mu mutwe imbere y'abantu biragoye kubihereza umwana w'umurundi biragoye n'ibintu biza gutyo ni ya mpano nyene Mhm.
ariko hari abantu bazi gufata izo mpano bakayibona hama bakakwiza ukungene wova muri ibi uja muri ibi womenya ukungene ibyo bita amatransition womenya kuva mu nkuru uja mu yindi amatekinike ni menshi cane ego ariko Murakoze urumva ivyo cane.
je ntabyo eh kungira Yego, yatomokewe don- mugisha i Nairobi muri Kenya Jerome ikaze nawe aho uherereye hamwe ikibazo kwa kigingi
Eh, murakoze cyane kumpa ikaze Mhm.
Eh, mbanje kuramutsa nyakubahwa kigingi ndetse na mwebwe bamenyesha amakuru urakoze aho uherereye hamwe akabazo
yego je ndi mu gisagara ca bujumbura neza na neza aha mw'irohero hanyuma eh, jewe si n'ikibazo ahubwo ni igisabo nagomba gusaba uwo mukomediye wacu kigingi muri make ibikorwa byiwe novuga yuko eh, byivugira kandi bigaragara neza mu maso ya benshi ariko hariho abantu bamwumva ku bitangazamakuru cyangwa ku mboneshakure muga jewe mwakwifuza kumusaba yuko yogerageza akagaragira ama- amadesanse akagendera intara z'igihugu agakangurira urwaruka kandi urwaruka rw'uburundi novuga yuko rusinziriye eh, hariho n'abantu usanga bafite impano mugabo kubera ukuntu nyine usanga mu gihugu nyine usanga kimeze aho abantu usanga basa nabo nabo nuko umengo ntibisanzuye cyangwa ntiba- ntibafite abantu baba baba parena otete kugira ngo umuntu abone impano yiwe birasaba parenaje yabo- yaba- y'abamukurira sinshatse kuvuga kuri ibyo bya komedi gusa byo gutwenza ariko eh, impano ziri ubwoko butandukanye bwaba rero habaye nk'abantu nk'abo ba kigingi baza baragira ayo madesante sirikere bagasanzugura urugaruka rw'uburundi eh, rukiyumva yuko rudakwiye kuguma mu gifuri mugabo bakagaragaza impano bafite zishobora kuba ziri muri bo cyangwa indoto bashobora kuba bafite ibyo bintu byegira ikimazi kininiya cyane kandi bigatuma igihugu cyacu gishika ku mbono cihaye y'iterambere
Mm. urakoze urakoze ugira umunsi mwiza Jerome
murakoze cyane kigingi none ko bakomeje ku- ku- babandanya kubwira hari abo mu kirundo hari abasaba kuja mu ntara hari abasaba kuja mu tanzania he wijeje ko ibase abakunzi bawe mu mwaka uza kugira ngo iyo nyota bagufise ko ihere
jewe eh, ico nijeje abantu nuko uyu mwaka eh, dufashijwe mu mugongo kandi ndibaza yuko tuzobigerako eh, kuko ubuye tugomba kwereka niyo nivyo namye ndabwira na bagenzi banje ati eh, hari igihe twama turiko turasaba dusaba ariko reka tubanze dukore tugere ahantu aho ah, tuzokwerekana abakunzi dufise n'abadushigikiye ayo mashirahamwe azoza kudushigikira mu nyuma niho rero kandi tuzoba duva mu kirundi bavuga ngo ufise ngo nyene imbugita niwe ngo niwifise ikirindi niho rero tu- tuzo- niho tuzoba tu- tuzona tuzona bakura ko ni n'ibintu vyo tugirira ikimazi gikomeye kuko urabona n'urinza zubu aguha intica ntikize akagusaba byinshi rero je ico ndabemereye ndabemereye yuko nzigora rwose kandi ndabivugiye ngaha kuri radio eh, mpuzamakungu eh, nkakora ibiteramo bi- bishika bitatu muri kano kanya nemeye bitatu intara sindazimenya ariko eh, bishika bitatu ni ukuvuga ndagikoreye nk'ingozi umuntu ari kayanza arashobora gusimba akegera umuntu ari mu kirundo gutyo nyene umuntu ari mu yinga akegera ndagikoreye igitega intara zegereye ndagikoreye mu rumonge bakegera ivyo biteramo bitatu rero imana idufashe eh, turonke ubwo buryo kandi no gushaka n'umwanya azobishitsa nico nemereye abantu bariko baratwumviza bari hanze nabo ukuri hanze urumva biratandukanye ngaha ni ukwigora nkakora mu- nkakora muri ka- cya kigega kintungira umuryango aduga tukabikora ariko nta icyo kigega nti- ntigifite eh, ubushobozi bwo kunshikana Nairobi ntigifite ubushobozi bwo kunshikana muri Tanzania kuba yuko abarundi ariyo bari bagira bati mbe basha ntitwamutumira ro- itariki imwe aho twizihiza ukwikukira k'uburundi ako n'akarorero ntanze nk'uko ababiherutse mu bwongereza babigize ntitwamutumira natwe eh, itariki iyi hanyuma bakambaza ntaza tukaca tuvugana rero nk'abantu nyine begeranye ba- ba- bavandimwe sinobacira nk'uko ncira abari muri amerika kuko urumva nibaza yuko niyo bari bagiye kuronderera bitari bimwe ariko nanje nkaca nza tukaza tukanaza turi turi na benshi ntibindyohera kuguma ngenda jenyine tukaza turi kumwe na mutima turi kumwe n'abitwa ba rawure tukaza turi kumwe turi benshi Eh, kandi urumva yoba ibaye n'intango erega n'abajya batwima visa bararaba pasiporo bagasanga iragaragara bakavuga ati none uyu muntu ataranarenga n- na kino gihugu ariko urumva nk'ejo canke hirya y'ejo tujanye turi benshi bakabona ati aba bantu baragiye mu rwanda baragiye muri tanzania baragiye mu buganda baragiye he ejo ni- uzokumva ngo n'uwundi mu- uwundi mukomedien aragiye mu bubirigi aragiye gutya rero eh, jewe nibaza yuko nico nobemerera ego tukaguma dushi- dusenga n'imana idufashe idushoboze ibi bintu two turabikora tubibyaze umusaruro kandi ibyo bidutungira imiryango n'abantu bose bariko babirabira kure kandi bategerezwa kuvyegera kugira batange ubutumwa bifuza canke badandaze bamenyekanisha ivyabo babone yuko ati eh, ca gisata cakomeye babizemo hakiri kare kuko ejo tuzoba twamaze kubikomeza ntibizoba vyoroshe kuza kuduhereza ivyo- ivyo bifuza yego hama turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro kigingi akajambo utekerera abakunzi bawe abo uhora ukinira baba abategetsi baba abaciriritse nkanje n'abandi batandukanye abumva ijwi rya amerika n'abari muri uwo mwuga ko bakaye
akajambo kamwe ni uko eh, twebwe ugwaruka tura- turashaka turashaka kubaho kandi kubaho mu gihugu ciza mu gihugu kizira eh, amacakubiri atandukanye mu gihugu kizira ubwene ntara butuma abantu ba- bivangura turashaka kubaho dukoresheje impano turashaka kubaho dukoresheje impano imana yaduhaye Eh, nko ku bantu badutwara turifuza yuko eh, ugwaruka bo- baturinde vrema ivyo bintu vyose vyotujana mu ivangura ndahamagarira ugwaruka nago nk'uko nyene ku- kurengera ivyo bintu vyose kumva ivyo twabwiwe n'abavyeyi ivyo twabwiwe n'abavyeyi ngo bariya nibo babi ngo ba nibo beza ivyo vyose tubirengere kuko twaranabibonye ubwenge ubwenge nta murundi atazi ubwenge twarabonye ko byari ibintu byari ko baradukinisha badutesha umwanya bamwe barafunzwa abandi bari mu bibazo hanyuma dukunde ivyigwa dukunde eh, kazoza kacu twiyiteho tureke urumogi tureke ivyo bintu byose bidusamaza eh, hari uwasabye agakuru reka ndangirize mvuze urumogi ca ndavyibuka eh, hari hari urabona ibi bintu by'abantu banywa eh, itabi rikaze je nkunda iyo ndi imbere y'abantu nkunda kuryita ngo itabi ku mugongo w'ingona kuko ku mugongo w'ingona si hose bashika aba bantu rero urumva abantu usanga rero abantu bagoye cyane rero u- eh, kandi kandi kandi bakama bariko baratubwira ati iryo tabi rirakaze ibihugu byacu ntibyemera iyo nabonye babyemera ariko ngaha twebwe ntibabyemera eh, ati ugwaruka ntirureheve ivyo vy'amarigarani ureheve iryo tabi rikaze rero hari umwe rero yagize ibibazo urabona ngaha ayi hari igihe bishika ugasanga hari abantu b'abagizi ba nabi umwe rero yari yitahiye yafashe rirya tabi hanyuma rero abagizi ba nabi baramufata baramugirira nabi arakomereka rwose amaze kugera muhira rero asanga umuryango asanga ababyeyi bose bamubonye bakuma induru ati mbega u- uwo mugabo yitwa ati uwo muhungu yitwa tiyeri baramuza tiyeri wabaye iki tiyeri ati none si ba bantu b'abagizi ba nabi bamfatiye ngaho hepfo kuko barafise ukungene bajya bajya abantu banywa kaya gatabi byo kuvuga bigenda biragabanuka Eh.
bikagenda bivugira buke buke ati none ariko urashobora ku- hari saa moya z'ijoro abantu bakirengana ati none urabona ukungene bakugize ariko mana yanjye ariko turagowe aba basoma bagiye kutumara ati none gatiye none none wewe byagenze gute? nta bantu bariko bararengana aza abantu bariko bararengana kandi hari n'ababibonye baca bariruka ati none wewe kutakomye induru kutakomye induru wewe ahantu hari abantu ugatabaza ugatabaza abantu bakaza ngo nega nayikomye wagize gute nagize ngo yobo urumva iyo nduru nta muntu n'umwe yari kuyumva nicyo gituma bamugiriye nabi rero twumve muri ivyo bintu byose dusamaza eh, twiteho nyabu na kazoza kacu Urakoze Ndabashimiye cyane.
urakoze Rwose, cyane eh, alfred bamugenzi batazira kiginge ejo niwagaruka washington dc canke dusuye guhamagara mu biganiro uzotwitaba wakoze kubana natwe no kudusangiza urugendo rwawe
urakoze cyane muhezagirwe ego yakoze nadia taha na enjeniyeri twari kumwe muhinga bw'ivyuma kuri mikoro ya lidiya na ninahazwe nari muri studio y'indwi turasubira igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru ngiye kubaterukaniza no kubategurira